iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika rivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu abanyepolitiki b'abarundi bakomeje kuvuga uko babona kwitahuka ry'abandi banyepolitiki bavuga ko bagiye kwitegura amatora hazaba umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri mu burundi muri mapi burundi buhire iryo tahuka ntibyatangaje kuko ibintu byari byaravuzwe mu minsi iheze mu ncamake rero ni uburenganzira bwabo rero uko nabyakiriye nabyakiriye nk'ibintu bisanzwe mugabo ncamake uko abarundi benshi bariko baratahura akamo leta yabateye ko gutahuka leta ntiyaba ibakira mu nzira ya demokarasi kugira ati nimuze muje mu matora nk'abandi baba umutekano uriho ivyo birashobora kuba ari byiza ibyo twabishima
abo rero mwumvise uwa mbere yari libera ntibashira kandi wo muri muvoma mapu burundi buhire na bwana inosa mbano impuguke mu bya politiki hamwe na bwana hildefonse rugema wo mu ishyirahamwe rishyigikiye intwaro ya cyami mu burundi bavugaga rero kwitahuka rya anise niyo nkuru n'abandi banyapolitiki cumi na batanu bavuga ko bagiye kwitegura amatora yo mu mwaka utaha iyo rero ni imwe mu nkuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu mbere yuko tubagezaho izo nkuru mbararikiye reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi duhereye inaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite yamaze kwemeza cyangwa se imaze kwemeza mu kanya ikirego kuri perezida donald trump inkuru mugezweho na thomas kamirindi nibyo eugenie itora ryerekanye ko hagati y'abademokarate n'abarepublikani hari umurongo ntarengwa abademokarate makumyabiri na batatu bari mu nama bose batoye yego naho abarepublikani cumi na barindwi bari bayicayemo bose batora oya kubera ubu bwiganze bw'abademokarate ikirego rero cyemejwe bityo komite ishinzwe inzego z'ubutabera igiye kugishyikiriza umutwe w'abadepite wose kugira ngo uzacyemeze burundu wo uzatora mu cyumweru gitaha nawo niwemeza iki kirego kizahita kijya muri sena izacira urubanza perezida trump itora ntiryamaze n'iminota icumi ryabaye abadepite bose uko ari mirongo ine ba komite ishinzwe inzego z'ubutabera bijimye cyane mu maso ejo umunsi wose kugera mu gicuku bari biriwe mu mpaka zishyushye cyane abademokarate bavuga ko ibimenyetso ari byinshi bihamye byaha perezida trump naho abarepublikani bashimangira ko ari umwere perezida trump nawe ni umurepublikani ku mpande zombi bose rero banze kuva ku izima ejo kugera nyine nijoro batandukana batyo uyu munsi bateranye baje gukora itora ryonyine gusa perezida trump ashinjwa ibyaha bibiri gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko thomas ndagushimiye reka noneho dukomereze mu bwongereza aho ishyaka ry'abakonservateri rya minisitiri w'intebe boris johnson ryatsindiye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko inkuru mugezwaho na mugenzi wanjye thomas fidel nyongabo nibyo umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson n'umugambwe w'iwe conservative party batsindiye ibibanza byinshi mu nama nshingamateka ni mu matora rusange y'imbere y'igihe yabaye ejo ku munsi wa kane mu bwongereza umugambwe w'iwe conservative party watsindiye ibibanza amajana atatu na mirongo itandatu na bibiri mu gihe umugambwe bihiganwa Labour Party watsindiye ibibanza amajana abiri na bitatu niyo nsinzi ikomeye cyane umugambwe Conservative Party uronse mu nama nshingamateka kuva mu myaka yo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani intsinzi y'umugambwe Conservative Party mu matora rusangi bishobora kuzotorera inyishu ukuva ku Bwongereza mu muryango w'ibihugu vy'Iburaya kwarindiwe mu gihe kirekire mu gikorwa ciyo cyo kwiyamamaza Boris Johnson yashikiye yashimikiye ku civugo get brexit done cyo gushira mu bikorwa kuva mu muryango w'ibihugu vy'uburaya ku bwongereza urakoze cyane fideli niyo ngabo reka noneho dukomereze ku mugabane wa afurika aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'imesi rivuga ko icyorezo cy'iseru muri repubulika ya demokarasi ya kongo gihangayikishije inkuru mukomera kugezwaho na mugenzi wanjye geoffre mutagoma
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko uyu mwaka icyorezo cy'iseru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimaze guhitana abantu ibihumbi bitanu umuryango w'abibumbye uravuga ko abagera ku bihumbi magana abiri mirongo itanu hirya no hino muri icyo gihugu bakekwaho kuba bamaze gufatwa n'iyi ndwara ibi bivuze ko ari imwe mu byorezo bikomeye byugarije isi muri iki gihe leta ya kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bari mu ngamba zo kureba uko barwanya icyo cyorezo muri iki cyumweru batangije icyiciro cya gatatu cyo gutanga inkingo z'iseru barateganya kuzaba bamaze gukingira abagera kuri miliyoni cumi n'icyenda mu mpera z'uyu mwaka gusa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko ibibazo by'umutekano muke birangwa muri kivu ya ruguru bituma gukingira abagera kuri miliyoni ebyiri bigorana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani indwara y'iseru yazahaje liberia ukraine repubulika ya demokarasi ya congo madagascar na somalia iryo shami kandi eh, riravuga ko ibi bihugu byari bigize kimwe cya kabiri cy'abayirwaye ku isi hose ryemeza ko muri uyu mwaka byarushijeho kuzamba kuko imibare y'ibanze igaragaza ko iyo ndwara yikubye inshuro eshatu zose ugereranije n'umwaka ushize
turacyakomeza kubagezaho amwe makuru havugwa hirya no hino ku isi nanone ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi muri uganda ryatangije gahunda yo gutanga inguzanyo ku mpunzi zifuza gutangira imishinga ibyara inyungu nanone mugenzi wanjye Geoffrey mutagoma
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rifatanije n'ikigo cy'ubusuwisi cy'iterambere byatangije gahunda yo gutanga inguzanyo y'amafaranga ku mpunzi zirenga ibihumbi ijana ziri muri uganda iyo gahunda izatwara miliyoni eshanu izamara igihe cy'imyaka ine eugenie iyi nkuru yirambuye turayivuga mu makuru yacu ataha urakoze cyane Geoffrey urakoze reka noneho ubwo dukomereze mu karere nanone uh, dusubira mu burayi nibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu bwongereza rero ishyaka rya minisitiri w'intebe boris johnson ryatsinze ku bwiganze bw'amajwi amatora rusange yabaye ku munsi w'ejo bikaba rero byitezwe ko mu kwezi gutaha ubwongereza buzava mu muryango w'ubumwe bw'uburayi nk'uko byari biteganijwe inkuru irambuye mu igezweho na mugenzi wacu uri i Londres mu gihugu cy'ubwongereza Venuste Nshimiyimana mu ijambo yavuze yishimira intsinzi boris johnson yijeje bamutoye kuzakora ijoro n'amanywa kugira ngo arangize inshingano ze ishyaka rye ryegukanye intsinzi ihamye ku bwiganze bw'amajwi busesuye rikaba rifite abadepite hafi magana atatu mirongo itandatu na batanu kuri magana atandatu mirongo itanu bagize inteko nshingamategeko yishimiye abo mu ishyaka rye ndetse n'abo mu ishyaka ritavuga rumwe nawe rishyira imbere umurimo riyobowe na jeremy coben ariko bakaba bamu mutoye ati urutoki rwanyu rushobora kuba rwanyereye igihe mwaturaga ishyaka ryanjye ubutaha mushobora kuzashaka noneho gutora ishyaka ryanyu ati niba ariko bimeze mbashimiye kuba mwanyizeye kandi sizigera nibwira ko muzashyigikira ntarangije inshingano zanjye in us. And I and we will never take your support for granted. umukuru w'ishyaka rishyira imbere umurimo jeremy corbyn ishyaka ryabuze abadepite bagera kuri mirongo itandatu yemeye ko yatsinzwe kandi atangaza ko atazaba ayoboye ishyaka rye mu matora ataha nibwo bwa mbere iri shyaka ritsinzwe amatora bene aka kageni mu myaka hafi mirongo inani n'itanu ishize kubera ubwiganze bw'amajwi ishyaka rya boris johnson rishyira imbere inyungu zishingiye ku bintu bya kera n'umuco karande rigiye kugira mu nteko nshingamategeko boris johnson yavuze ko nta kabuza mu kwezi gutaha ubwongereza buzava mu muryango w'ubumwe bw'uburayi kuri iki gicamunsi boris johnson arajya i buckingham palace ku ngoro y'umwamikazi amusabe uruhushya rwo gushyiraho leta nshya venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres urakoze venuste nshimiyimana kuri iyi nkuru abanyepolitiki b'abarundi bakomeje gutahuka mu gihugu kwitegura amatora y'umwaka utaha abantu batandukanye nabo bakomeje kuvuga uko babona iryo tahuka mugenzi wacu frederic nkundikije amaze kuvugana na professeur libera ntibashira kandi wo muri muvoma mapu burundi buhire na bwana innocent mbano wo bakaba ari impuguke mu bya politiki hamwe na bwana iridefonse rugema wo mu ishyirahamwe rishyigikiye intwaro ya cyami mu burundi bavuga rero ku itahuka rya anise niyo nkuru n'abandi banyepolitiki cumi na batanu tubanze twumve uh, porofeseri libera ntibashira kandi muri mapu burundi buhire eh, iryo tahuka ntiryatangaje kuko ibintu byari byaravuzwe mu minsi iheze Eh, mu ncamake rero ni uburenganzira bwabo eh, bwo gutahuka bakaja mu matora ariko eh, ico dush- dutinya twebwe eh, ni ingaruka mbi eh, cane cane ku mpunzi eh, ziri muri tanzania Eh, kuko eh, niba batahutse eh, ni uko eh, basavye umutekano wabo ariko ntibigeze kuvira bene wabo eh, bari mu makambi atandukanye na cane cane abari muri tanzania Eh, ikindi ni uko eh, aba batahutse si rya mbere batahuka murazi muri senarede hariyo abandi batahutse eh, ari perezida ntibantunganya umupfasoni nzomukunda matiyasi basabose ibi rero ntibitangaje eh, ko batahu- ko batahuka bakurikira abatahutse mu ncamake rero nibaza ko bani bakorana eh, n'ubutegetsi eh, ubu rero bagiye mu matora nk'uko ubutegetsi buriko burayategura donc ni bitangaje cyane muri ko muvuga ko senarede yamikorana n'ubutegetsi ibyo bintu nibaza ko atawo bishigikira none eh, iki kizereka nsi kindi icyahindutse eh, mu gihumbi bibiri na cumi na- na cumi na gatanu uno munsi ni ikihe co tuma batahuka egome mushigantahe namwe mushigantahe innocent bano itahuka rya anise niyo nkuru n'abanywanyi b'iyo cumi na batanu hamwe n'urunani senarede rwatangaje ko agiye gutegura amatora kugira ngo ah, urwo runani ruze gufatikanye n'abandi barundi mu matora atekanijwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mwebwe mwavyakiriye gute ko umuntu yihweza politike mu burundi jewe ko nabyakiriye nabyakiriye nk'ibintu bisanzwe mugabo nshamare yuko abarundi benshi bariko baratahura akamo leta yabateye ko gutahuka Eh, aniseti niyo nkuru y'umurundi ari mu barundi benshi leta yateye akamo ko batahuka nibaza ko atatahutse nk'uko yabagiye mu gihugu eh, atari iciwe c'amavukiro yagiye mu gihugu c'amavukiro ciwe hanyuma kuba yaragiye murazi ko yarongoye umugambwe witwa cdp yatahutse agiye kura- kwitegura amatora umugambwe wa cdp ivyo vya sinarede urazi ko leta y'uburundi urwo runani rwa sinarede itazi nibwo ariko bakaba bara- bagiye hamwe akaba ari abanyepolitike bagiye hamwe kugira baje kugira urwo runani leta nta ruhara rumwe bifitemo uruhara leta ifise nuko umurundi wese yota mu gihugu ciwe ah, ata ngorane imwe ihari ni vyiza rero kubona hari abarundi nka- batahutse eh, na cane cane nk'iyo hari abanyepolitiki bariko baratahuka kugira baje kwitegurira amatora ni ikintu ciza co gushima hama basigaye nabo bumva ko bashobora kuguma hanze eh, ni shwa yabo mugabo akamo leta yabateye ni uko abarundi bose botahuka bagashika mu gihugu n'akarorero Yego, keza rero umurundi wese yotahuka mu gihugu yo kwereka abandi barundi bose bari hanze ko bashobora gutaha mu gihugu c'abibarutse hanyuma Namwe- bagafashanya n'abandi kubaka igihugu namwe idefonse rwema murakurikirana politike y'uburundi iryo tahuka mwaryakiriye gute iryo tahuka je nibaza yuko tuzofatira nkana itahuka ry'umupolitisien umu- umukuru w'umugambwe canke eh, umuntu ari imbere mu mu vya politike eh, nibaza yuko tuzofatira ku muntu umwe Eh, nibaza ikintu cohumuriza abarundi muri iryo- muri iryo tahuka ry'abari hanze ni igihe aba- abanyagihugu bagoye mu makambi y'impunzi bobona yuko hari umutekano bakavuga ati reka turatasha idefonse rwema mwavuze ko ari umunyapolitiki umwe yatashe ariko ni- yatahukanye n'abandi cumi na batanu hanyuma n'abahurikiye muri uyo mugambi bose bafite umugambi wo gutahuka abo bumva umutekano wabo utekanye rero mu- aho two- twovuga yuko eh, leta niyaba i- ibakira eh, mu nzira ya demokarasi kugira ati nimuze eh, muje mu matora nk'abandi eh, eh, turaba umutekano uriho eh, ivyo birashobora kuba ari vyiza ivyo twobishima kuko ngira vyotuma n'abagore mu makambi y'impunzi bashobora kuvuga ati natwe turatasha ariko rero iyo umunyepolitike w'umuhopuza atashe mugabo abanyagihugu bari mu makambi y'impunzi nabo babakeneye ko amajwi muri ico gihe rero gutaha usize abandi inyuma sinzi ingene bizogenda ariko rero reka tuvyizere tubone yuko ari intambwe eh, iriko ira- iraja imbere muri demokarasi ndabashimiye bashira ntawe mwese mwahaye ikiganiro eh, ijwi ry'amerika libera ntibashira kandi eh, na dr innocent bano eh, na n'umushinga ntahe idefonse rwema mwakoze cyane rwose
wakoze nawe rero frederic nkundikize kudutegurira iki kiganiro ubwo turakomeza rero n'ibindi biganiro twabateguriye kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo yanyu ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mudukurikire kandi ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi no kuri facebook na youtube adrese ni voa radiyo yacu ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri i bujumbura mu burundi ishyirahamwe amical de musiciens burunde ryateguye inama y'abaririmbyi bo mu burundi yari ishingiye ku ruhare rw'umukenyezi cyangwa se umwigeme mu muziki mu burundi mu baririmbyi bitabiriye iyo nama harimo estanish na bernice deber baganiriye rero na mugenzi wacu orien itangishaka mu kanya gashize mu kiganiro muri isanga estanish aratangira avuga uko abona iterambere ry'umuziki mu burundi
ego ndashima ku ntambwe tugeze kuvuma ntidushagura nka mbere mpagaze muri rusange ni kuvuga yuko ubu turafite natwe uwo twakwita ibihangangira umuziki batazi hano iwacu gusa ashobora kuba bafite no mu makungu baserukira uburundi nshenda dushima cyane kandi ndashima imana kuba no ku ruhande natwe rwatera rw'abakenyezi natwe tuko turagira efort ego ntiturashika kuri ya ntambwe twifuza mugabo nyaza yuko ku bwanje aho tugeze nuko tuko turakora
nawe bernice bere ikibazo n'icyo nyine makumbere wongere ko iterambere mu muziki risigura iki ubu aho rigeze iterambere buvuga ko ryo bari nkiriye kuko rero ndabibona iterambere ry'umuziki muri rusange ngaha mu burundi navuga ntibiri ko rirabyuka ariko uko ndabibona ndabona yuko tukiri inyuma ngereranije n'ibindi bihugu biri mu karere kamwe yuko afurikani komyuniti turi inyuma kandi ugereranije no muri afurika mu bijyanye umuziki mico n'akaranga na cyane cyane umuziki naho intambwe nyinshi turatera kuko ntituraronka nkangange bishobora kuvuga ngo ku isi yose nk'uko tanzania igiti ndafite diamond ndafite abandi bari bakomeye ngaha mu burundi nibyo hariyo intambwe twateye uyu munsi harakorwa ibitaramo binini cyane bagakinira n'abandi bo hanze ariko urabona ko umugufi w'uburundi ufite akantu ka sendi ko bavuga ko isa n'idahari nti rero no ku bijyanye n'ibya wa dotere kuko biratera intambwe ibyirirwa ririho ariko ishyirwa mu biro ryaryo ryo ritarakora neza nk'uko tubyifuza bavuga rero muri rusange ko hariho n'ibyo iterambere ariko ku rugero twishimira
tugiye mu ido n'ido neza wavuze ko nk'itegeko ryarasohowe riko riratunganywa abantu bari baragerageza kurishyira mu ngiro ariko ibindi bintu byo kwerekana cyangwa bikenewe kugira ngo habe iryo terambere mu muziki uburundi bugere ku rugero rw'ibindi bihugu ni igiki cyoba kibuze mu burundi ni amasitudiyo ni ibikoresho ni amafaranga kuri abo basani abo basitari bakeneye ni igiki gikenewe kuri wowe bernice de bere kugira ngo iryo terambere nyine rishike kandi rirame
yuko hakwiye kuba ikintu bita gukorera hamwe haba mu bijyanye n'uburongozi bw'igihugu no mu gisata cy'abaririmbyi ndetse n'abashyira mu mwimitahe ko umwe wese aracikorera ukwiwe muri leta n'ibyo barasitegeko ariko ukacimenga bihagarikiye ngaho nubwo bagerageje gushyiramo ingufu amanama menshi ariko ku mbazi z'uko hatayeho gukorera hamwe n'abanyamitahe ukajya usanga ryashora mu ngiro riba rigoye kuko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi abaririmbyi nabo ugasanga hariho benshi no kumenya ibiri muri iryo tegeko esanishe kuri wowe ni iki ubona wifuza ko cyotera imbere kugira ngo umuziki mu burundi utere imbere eh, biboneka nko mu bindi bihugu
byose numva umwego byanitse nk'uri karabisigura mugabo nk'icyo nokongera ko ibaza yuko ari ibyo nyine turacyabuze twingira ngo n'amafinansi macanke kuba twoba dufite natwe abantu batwirukankira muri byo kugira ngo dushobore kuba twakora nk'amakonseri hanze y'ibihugu twumva yuko twatumiwe tuketse yuko no gutumirana nabyo bishobora kugira icyo byunguye mu muziki ndundi uyu munsi niba batumiye runaka agaserukira igihugu cyacu gutyo mu makungu yashobora gutuma ejo cyangwa hirya y'ejo bajya baramenya buke buke kumbe n'uburundi burahari donke nibaza yuko nokongera kuri icyo kintu gusa ukuntu nyine byakivuze ni ugukorana nyine kugira ubumwe hama iyo wumvise umugenzi wawe atumiwe cyangwa aserukiye igihugu yikura akazi cyangwa ngo bigutere ayandi majyamba wumve yuko aserukiye igihugu muri rusange donke nibaza yuko mu ncamake no gufatana mu nda tugashyigikirana icyo rero ntashoboye nkumva hariho n'akayoba gishoboye kandi hariho akazi kamukeneye nko muri nko mu bufaransa cyangwa hehe avuga ati reka dore ko ntabishoboye ibi reka ndungike runaka agenda nserukire nibaza yuko byose ni muri muri wa mwanya wo gufatana mu nda tugakundana hanyuma tukaduza ibendera ry'igihugu
urakoze cyane urakoze cyane tugarutse ku ntambanyi cyangwa ku bibazo bimwe bimwe abakenyezi abigeme bacamwo muri uwo mwuga wo kuririmba navuganye na Freddy kwizera batazira bocamu akaba aserukira ibyo by'imfata kibanza ishyirahamwe ry'abaririmbyi bo mu burundi amerika de musicien burundi ndamubaza intambwe abigeme n'abakenyezi bageze ko ku muziki mu burundi muri iki gihe hamwe n'icyokorwa kugira batere imbere twumve inyishu ziwe ego icyo kibazo ni ikibazo cyiza rwose mu bisanzwe twebwe murabona ko turongoye amikari de misiyeni di burundi iby'imfatakibanza mugabo turafite uruhara rukomeye cyane mu muziki mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi twarakoze mu masitidiyo atandukanye yo ngaha i bujumbura twaraporodwije abakenyezi batari bake igihe icyo nuvuga seritu kuri la nouvelle generation urwaruka rushasha nuvuga hari intambwe niniya cyane bamaze kugeraho kuko ubu ibiteramo bimwe bisigaye bitegurwa bagashyiramo n'abakenyezi abakenyezi rero barajyamo bakavuza kandi ubu ikindi nacyo nta orchestre n'imwe nta mugwi n'umwe uvuza icyo bita ama live band utagira abakenyezi ugiye kuraba muri backing bimwe bita kwitabira kenshi usanga ari abakenyezi bahari hariho n'indirimbo zitari nkeya mu ma live band usanga ari abakenyezi bari ko bararirimba baryohera abakiriya bari muri live band icyo ni ikintu gikomeye cyane abakenyezi bamaze kugeraho ama ikibazo kigira kabiri mwabagije habuziki cyangwa igiki bokongereza kugira ngo umukenyezi nawe nyine ashobore gutera imbere mu mwuga w'umuziki ubwa mbere na mbere ni uko abakenyezi nabo nyine bohaguruka bohaguruka bakiga ikintu bita ama bakiga ama bakayamenya tukagira abakenyezi bavuza piyano abakenyezi bavuza gitari basi abakenyezi bavuza amagitari solo bavuza perikisiyo cyangwa batiri icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko mu gutahura umuziki bwa mbere na mbere ubanza gutahura kwanza ama utahuye ama uba utahuye umuziki wumva abakenyezi nabo nyine bategereza guhaguruka bagakora bakiga ama bakayamenya icyo ni ikintu gikomeye cyane hama n'abari mu mwuga bamaze gutangura bawukomeze bagire ikintu bita amatarabaye gukora bakama muhira bariko barakora ba- ba- baraba ingene ba- ba- ba- baranforsa ikintu bita kote champ bakaranforsa na kote arrangement no kwandika neza amajambo ameze neza Eh, donc icyo nicyo abakenyezi bateza gukora kugira ngo baje kuri nivo eh, hamwe n'abandi eh, bo, bo mu mahanga eh, eh, hama ku bijyanye n'ikibuze eh, eh, eh, plutôt hokongerezwa iki Bon, avuze ko hokongerezwa ingufu bagakora bagakora bimwe biboneka kugira ngo bashobora kugera urwego cyo kimwe n'abandi mu bindi bihugu ego habuze ishaka gusa ishaka niryo ribuze vrema mu bakenyezi sino amajwi meza mu bisanzwe tuyasanga mu bakenyezi amajwi meza tuya- tuyasanga mu bakenyezi kuko ukoze indirimbo udafise amabakingi y'abakenyezi ni kuvuga ivyitabirizo by'abakenyezi wapi iyo ndirimbo nti- ntiheza ngo ishike kure ngira murabizi akarorero abaririmbyi benshi international kenshi usanga muri bakingi harimo abakenyezi ego
Octave ku murongo wa telefone uraho neza amahoro ah, nda- ndabanza gusuhuza abo bako- ah, n'aba- n'abari b'iwacu Ah, ariko ah, ubwo ari ikiganiro cy'umuziki sinzi niba hari undi mwanya muzatugenera mukadutumirira n'umufasha wa perezida nkurunziza kuri iriya ndirimbo yaririmbye kuko hariho ahantu ngewe ah, at- atavuze neza kandi ni indirimbo yumvwa n'abantu benshi wenda umwanya we nugera tuzabivuga Ah, reka mbanze kucyiyumvira ubundi ngaruke ku bibazo bibiri mbafitiye yego ibyiyumviro hari ikintu ah, mwakomojeho ngo kubera iki umuziki w'iwacu burya iyo tuvuze u rwanda n'uburundi turi abavandimwe n'ururimi ni rumwe usanga ibintu byinshi bisa mbo ntabwo impamvu ntabwo ari uko tutazi kuririmba nk'uko mu- mu- umubyeyi w'umugabo avuyeho ati abakenyezi nibo bafite amajwi meza ahubwo umwimerere wacu uko dutera imbere turawanga ngewe ndibuka eh, nyine mu rwanda ndibuka hari indirimbo zacagaho mu gitondo ku maradiyo bita ngo za burakeye ugasanga ni indirimbo zo mu- nko muri mirongo irindwi na kangahe twebwe tutarabaho ariko ugasanga irandyoheye kubera ko baririmbaga mu mwimerere wacu N- none ubu rero gutera imbere kwacu muri iyi minsi ni ukwigana abo hanze
mpagaze ku musozi nyabyamo gutera akamo murundi uba mu mahanga ya kure ntagatima ntigatera ntutebagane garuka dufashanye dutereke ku burundi iwacu i burundi iwacu i burundi nimuze tuhateze imbere iwacu i burundi iwacu i burundi dushyize hamwe twateza imbere iwacu i burundi iwacu i burundi nimuze tuhateze imbere
indirimbo rero iwacu bernice Debel niwe uyiririmba yari umwe mu batumirwa mu kiganiro cy'uyu munsi ah, ari kumwe na Esther Nish bari rero bamwe mu baririmbyi bitabiriye inama yateguwe n'ishyirahamwe Amicale des Amitiés Burundi mu Burundi inama yashingiye ku ruhare rw'umukenyezi cyangwa se umurundikazi mu muziki mu Burundi baganiriye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Isanga ikiganiro mushobora gukurikira nanone ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com kuri facebook na youtube ni ikiganiro rero mu mwanya ijwi rya amerika ryahariye abagore abakenyezi cyangwa se abakobwa akaba ari nacyo kitugejeje ku musozo w'ikiganiro ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri tian wang yarafatanije na fatuma karara arimase amakuru mwagejweho na thomas kamirindi fidel niyongabo na geoffrey mutagoma ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza dushyize hamwe twateza